Umar Karama.
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi short wave mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza mwese aho muri hose mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya ni amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona itsinda rya oni rishinzwe amaperereza ku burundi mu byerekeye uburenganzira bwa muntu rimenyesha ko ubwo burenganzira bukibangamiwe muri icyo gihugu Our investigation has established the fact that there is really, really not much change. In order not to use the word no change.
uwo ni Lucy Aswagbo umwe mu bakomiseri batatu bagize iryo tsinda aragira ati raporo y'amaperereza yacu yerekana ko nta kintu na kimwe cyigeze gihinduka ngo kivugurure iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu urukiko rw'ibanze rwa kicukiro mu mujyi wa kigali mu rwanda rwategetse ko bwana paul rusesabagina ukekwaho ibyaha cumi na bitatu bifitanye isano n'ibitero byagabwe mu majyepfo y'igihugu afungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu rwanda kandi ubushinjacyaha burasabira isaac munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi imyaka irindwi y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni zirindwi z'amafaranga y'u rwanda ubutabera buramurega ibyaha bya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi Guillaume Soro wahoze ari minisitiri w'intebe muri Cote d'Ivoire yazitiwe mu mugambi we wo kwiyamamariza umwanya wa perezida Fidel Niyongabo arakomeza iyi nkuru Soro yasavye abatavuga rumwe na leta kuzibira perezida Alassane Ouattara kugira ntasubire kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kuza bakoresheje uburyo bwose buciye mu mategeko batavuga rumwe na leta bavuga ko Ouattara ariko aca kubira n'ibwirizwa nshingiro mu kurondera kwitoza mu kiringo ca gatatu abantu batari bake barishwe kuva imigumuko y'ukwiyamiriza Ouattara yadutse mu gihugu mu kwezi guheze mu byo yatangaje inyuma y'uko aziriwe mu mugambi wiwe wo kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu Guillaume Soro yabaye umushikiranganji wa mbere hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yamenyesheje ko ikiringo kigira gatatu ca Ouattara yoba ari kudeta ari pari mu Bufaransa aho yahungiye ibyaha vya ruswa yagirijwe muri Cote d'Ivoire Soro yavuze ko ivyo vyaha yagirizwa bifatiye ku mpamvu za politiki yasabye abatavuga rumwe na leta kuja hamwe mu ntumbero yo guhagarika Ouattara kugira ntiyitoze mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kuza abanyafurika y'epfo bibutse nyakwigendera Bezos waburaniye Nelson Mandela Frederic Nkundikije abafitiye iyi nkuru ibirori byo kwibuka george bizos yaburaniye abategetsi batari bake barwanije ya ntwaro y'ivanguramoko mu gihugu cya afurika y'epfo barimo nelson mandela byabaye uyu munsi ku wa kane bizos yitabye umuremyi mu kwezi guheze afite imyaka mirongo icyenda n'ibiri yaragize uruhara ruhambaye mu rugamba rwo kurwanya ivanguramoko ry'isungwa mu icyo gihugu mu gucinyiza abirabure bagize umurwi munini inyuma yaho intwaro y'ivanguramoko irangiriye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane bizose yabandanije aserukira imiryango y'abarenganijwe muri wa murwi w'igihugu wari ujejwe gutohoza ukuri n'ukurekuranira perezida wa afurika y'epfo cyril ramafosa uyu munsi ku wa kane yavuze ko bizose yari intwari yaranzwe n'utwigoro tudasanzwe two guharanira ubutungane mu gihugu cya afurika y'epfo yahungiyemo afite imyaka cumi n'itatu inyuma yaho abanazi batereye ubugereki igihugu ciwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahinyuje abategetsi bashinzwe ubuzima mu gihe kandida perezida w'umudemokarate joe biden we avuga ko yemera izo mpuguke atemera ibyo trump avuga ibindi kuri iyi nkuru na frederic nkudikije perezida trump yashikirije amajambo ahushanije n'ayashikirijwe n'abahinga ba leta bakomeye mu vyerekeye amagara y'abantu mu gutangaza ku rucandago rwizigiwe rw'ikiza ca korona ruzoba rumaze kuboneka mu kwezi kuza kandi ko ruzoca rushikirizwa abanyagihugu bidateje ivyatangajwe na perezida Trump vyatejeje agaciro ivyari vyashikirijwe n'umuyobozi w'ibiro vya Amerika bijejwe kurwanya ingwara n'ibiza yari yavuze ko urwo rucandago rutazoboneka vuba Trump ntavuga rumwe kandi na Dr Robert Redfield ku byerekeye akamaro k'urwo rucandago hamwe no ku byerekeye akamaro k'udupfukamunwa two kwikingira ikiza cya korona yamara joe biden uh, ariko yitoza ku giti cy'umugambwe w'abademokate mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa cumi na rimwe avuga ko yemera ibishikirizwa n'abahinga banonosoye ibyerekeye amagara y'abantu ku byerekeye urwo rucandago atemera bivugwa na perezida trump
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kumwe na radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twibutse ko turi kuri facebook na youtube radiyo yacu voa turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika turahera mu burundi abakomisari batatu bagize itsinda ry'impuguke za onu bashinzwe gukora amaperereza ku burundi batangaje ko mu mezi atatu ya mbere y'ubutegetsi bushya buyobowe na perezida evariste ndayishimiye nta gahenge kabonetse mu byerekeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu cyakora leta y'uburundi yo ntiyemera raporo z'iyo komisiyo mugenzi wacu pierre kave niyo nkuru yakurikiranye ikiganiro abakomiseri bagiranye n'abanyamakuru umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu oni ujejwe amatohoza ku burundi mu vyerekeye agateka ka zina muntu umenyesha ku burenganzira bwa muntu bubangamiwe muri ico gihugu mu kiganiro haye abamenyesha amakuru kuri uyu wa kane uri geneve mu busuwisi ku cicaro cawo uvuga ko wari witeze ko ubutegetsi bushasha buhindura ibintu yamara ko atariko vyagenze mu mezi atatu ya mbere ko n'ubu bwicanyi n'ihohoterwa byikorerwa bakekwa ko batavuga rumwe na leta umufasoni riswi ashwagor ni umwe mu bakomiseri batatu ba oni Our investigation has established the fact that there is really, really not much change. In order not to use the word no change.
ati raporo y'amatohoza yacu yerekana ko ata kintu na kimwe cigeze gihinduka ngo kinagure iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu abaharanira uburenganzira bwa muntu abamenyesha amakuru abakorera amashami yigenga abakekwa ko batavuga rumwe na leta aba bose ntibatekaniwe kuko baraburabuzwa mu kazi kabo bagafungwa abandi bakanyuruzwa hari n'abakenyezi bagiye kubagurwa urwaruka rw'imbonera rwahawe ububasha burengeje kandi ntiruhanwa ubu turumva ko hari n'imigwi igwanya leta aba bose n'abaza kunyura ibintu muri ico gisata kandi ibi ntibitangaje kuko bamwe mu bagirizwa aya mabi ubu nibo bategetsi none mwashaka bigende gute Authors of the violations are now today members of the government. What can we really expect?
ikindi uwo mugwi wari witeze ni uko wemererwa gushika mu gihugu kuganira n'inzego nshasha zihari no kuvugana n'abegwa n'ico kibazo c'agateka ka zina muntu bose yamara dudu diyen atwara uwo mugwi yemeza ko uburundi budashaka kubaha ikaze Il faut vous rappeler, euh, M. Claver, que la commission d'enquête est le seul mécanisme sur le plan international pour reka nibutse ko uwo mugwi wa oni ari wo wonyene wizewe n'amakungu ku biriko biraba mu gihugu nico gituma twagerageje kuva kera gusaba ko twohabwa uburenganzira bwo gushika mu gihugu ariko bikanka twifuza ko twokumvaho leta n'izindi nzego zihagaze tunabagira inama ubu duca mu zindi nzira kugira ngo dukore amaraporo yacu ubu twaronse abatubwira ibyabagiye barenga amajana atatu muri bo harimwo n'abari muri leta gusa iki ni igihe ciza kuri leta guhindura ibintu occasion de transformation et de changement, mais de changement durable et profond.
ico bikoze uwo mugwi wa oni uvuga ko ufitaniye imigenderanire myiza na sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepegi nayo nyene isanzwe iriko irakora amatohoza nyezina ku vyaha vyoba vyarakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ndetse dudu diyen yizera ko sepegi ikoresha raporo zabo ku bwiwe zirimwo amatohoza akwiye y'ingene ivyaha vyakozwe n'ababikoze Donc la Cour pénale euh, est- est intéressée par euh, évidemment le travail de la commission.
ati birumvikana ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepegi ikoresha amwe mu matohoza yacu twebwe akazi kacu si ako kwagiriza uyu canke uriya ahubwo twerekana neza ivyaha vyakozwe ababikoze ababikorewe n'aho vyabereye sepegi rero n'akazi kayo ko kuraba ko bihanwa n'ubutungane Extrêmement documenté, Pour voir s'il constitue un crime de droit international.
kuwa gatatu w'indwi iza niho bitegekanijwe ko uburundi butanga insiguro kuri iyo raporo oni ivuga ko iteye ubwoba naho biri uko ubuserukira uburundi muri oni tabure nova yama yateye ivyatsi bikorwa vy'uwo mugwi kuvuga ishingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gusa mu ntango z'uku kwezi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu mu burundi cnidh wemereye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ko ubutegetsi bushasha burongowe na perezida evariste ndayishimiye buriko burasubiza gushyikiriza ibintu mu buryo sikisi vinyini muraba atwara cnidh ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko ubu u- n'uwugize agakosa gatoyi abafashwe igiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza acaba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunzi icyo bikoze oni isaba amakungu yafatiye ibihano burundi kubangira kubikuraho imbere y'uko haba utwigoro tuboneka two gukingira agateka kazina muntu iyo raporo ihuriranye n'uko perezida ndayishimiye yaheruka guha umubonano intumwa zidasanzwe z'umunyamabanga mukuru wa oni muri gendwi Pierre bene nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tujye noneho mu rwanda urukiko rw'ibanze rwa kicukiro mu mujyi wa kigali rwategetse ko bwana paul rusesabagina ukekwaho ibyaha cumi na bitatu bifitanye isano n'ibitero byagabwe mu majyepfo y'igihugu afungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu uregwa yahise ajuririra iki cyemezo asumta kaboyi abafitiye iyi nkuru bwana rusesabagina yasomewe ari mu rukiko yageze mu cyumba cy'iburanisha ari kumwe n'abapolisi babiri umwe amuri iburyo undi ari ibumoso yasanze mu rukiko abamwunganira be babiri bamushyira hagati bategereza umucamanza ko aza kubasomera umucamanza ari kumwe n'umwanditsi w'urukiko bahise binjira mu cyumba cyarimo abashinzwe umutekano bake abanyamakuru abakozi ba ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda ndetse n'intumwa zaturutse muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bose bari bateze amatwi bashaka kumenya umwanzuro w'urukiko utatinze umucamanza wari uyoboye isomwa ry'uru rubanza yavuze ko nta byinshi avuga kuko urubanza rufite paje nyinshi ku buryo atarusoma rwose gusa asobanura zimwe mu mpamvu zikomeye zituma rusesabagina yakomeza gufungwa by'agateganyo impamvu zikomeye zituma tugasabira raporo ukekwaho ibyaha bikurikira icyo kureba mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kujyamo icyo gutera inkunga iterabwoba icy'iterabwoba ku nyungu za politiki icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba icyo gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba ubufatanyacyaha ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gufata umuntu bw'ingwate ubufatanyacyaha ku cyaha cyo kwiba hakoresheje intwaro ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gutwika undi ku bushake inyubako igenewe gutwara abantu cyangwa ibintu n'ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gushyira abana mu mirwano dutegetse ko gusesabagina paul abafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu agafungirwa muri gereza mu mpamvu zari zatangajwe n'abunganira rusesabagina zasabirwaga ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze ikibazo cy'uburwayi nicyo cyazaga imbere urukiko rwatangaje ko izi zitari impamvu zihagije kuko bitamubuza gukurikiranwa afunze kuko kuba afunze ntacyo byabangamira ku burenganzira bwe bwo kwivuza uregwa akimara kumva icyemezo cy'urukiko yahise yaka ijambo byagaragaraga ko asa n'unaniwe ahita atangaza ko ajuririye icyemezo cyamufatiwe nifuzaga kubamenyesha yuko iki cyemezo cy'urukiko cy'amaganya ibijurire isomwa ry'urubanza rishojwe umwe mu bunganizi ba rusesabagina yatangaje ko nyuma y'uko babyemeranijweho na rusesabagina biteguye kujurira kuko batakiriye neza uko urubanza rwasomwe ni metero rugaza davide twebwe twari twizeye ko ari ibifungurwa by'agateganyo ariko kuba urukiko rwafashe icyemezo y'uko yaba afunzwe by'agateganyo ntabwo twishimiye icyemezo niyo mpamvu tugomba kujurira ntabwo twanyuzwe n'icyemezo cyo gufunga by'agateganyo Eh, impamvu ni nyinshi ngira ngo iburanisha ryari mu ru- mu ruhame mwararikurikiye ariko hari impamvu ziteganwa n'amategeko kandi nizo twashingiye hari izo yarababajije mwumvaga rwose muvuga mu kigo tubibaza ko atakiza I- impamvu zose twashyikirijwe urukiko twe twumvaga zose ko zagomba gushingirwaho ariyo mpamvu twasabye ko tugomba kurujuririra mu iburanisha ryo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwagaragaje impamvu bwasabiraga paul rusesabagina gufungwa by'agateganyo bavugaga ko ibyaha aregwa bikomeye bityo ko aramutse arekuwe ashobora gutoroka ubutabera kubera gutinya ingaruka z'uburemere bw'ibyaha akekwaho rusesabagina akurikiranwaho ibyaha cumi na bitatu yasabye ko yakurikiranwa ari hanze kuko asanganywe uburwayi ndetse aho kuva yagera mu rwanda amaze kujya kwivuza inshuro eshatu mu byumweru bibiri amaze yavugaga ko adashobora gutoroka ubutabera nk'uko byavugwaga n'ubushinjacyaha yemeza ko asanzwe ari inyangamugayo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turacyari mu rwanda ubushinjacyaha bw'u rwanda burasabira uwahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi imyaka irindwi y'igifungo muri gereza no gucibwa ihazabu ingana na miliyoni zirindwi z'amafaranga y'u rwanda bwana isaac munyakazi ubutabera buramurega ibyaha bya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite Eric Bagirubusa umunyamakuru wacu yari mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda mu ikositimu y'ubururu yunamye ku meza imbere y'umucamanza uko niko bwana Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi yarameze akurikira ibirego aregwa n'ubushinjacyaha birimo ruswa ubushinjacyaha buvuga ko bwa mbere Munyakazi yahamagaye bwana Alphonse Sebaganwa ushinzwe iby'amanota n'ibizamini bya leta mu kigo cy'uburezi REB amusaba gufasha bwana Abdu Gahima inshuti y'uwari minisitiri Munyakazi buvuga ko yasabye ko ishuri Good Harvest School rya Gahima ryashyirwa mu myanya y'imbere y'ibigo bitsindisha neza kugira ngo ribone abarigana ku bwinshi buvuga ko Munyakazi yizeje Sebaganwa ko amanota naramara gusohoka bazamushimira bwasobanuye ko ikigo Good Harvest School cyagombaga kuza ku mwanya w'ijana na mirongo ine na gatatu cyaje ku mwanya wa cyenda mu gihugu hose hari amazina y'abanyeshuri bigaga kuri icyo kigo ubushinjacyaha bwirinze gutangaza buvuga ko umwe yari ku mwanya w'iwa magana atandatu na cumi n'umwe asohoka ku mwanya wa karindwi mu gihe undi wagombaga kuza ku mwanya wa magana abiri na makumyabiri n'icyenda yisanze ku mwanya wa cyenda busobanura ko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka Munyakazi yahamagaye Sebaganwa bahurira muri imwe mu nzu z'uburiro i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali Kigali ngo basangira amafunguro bagamije kumuha ruswa kuko ngo yari yakoze ibyo yari yasabwe Gahima nyir'ishuri Good Harvest School ngo yari aho maze yakase baganwa urufunguzo rw'imodoka ye ajya gushyiramo ibihumbi magana atanu by'amafaranga ya ruswa umushinjacyaha akavuga ko iyo Munyakazi adakoresha ububasha yari afite nka minisitiri wari ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ibyo byaha bitari kubaho afatwa nk'umuhuza muri ibi byose akavuga ko yiyemereye ibyaha mu mabazwa ye kandi n'amafaranga yafatiriwe ahawe ijambo bwana Munyakazi yahakanye ibyaha aregwa maze avuga ko bitari kubaho kandi ko bitari bunashoboke yavuze ko atari we wari ushinzwe ibyo kugenzura amanota mu kigo cy'igihugu cy'uburezi REB kandi ko atari guha amabwiriza umukozi wari ufite abamushinzwe yemera ko yahuye na Sebaganwa muri kan Kigali baganira mu modoka ibijyanye n'aho gukosora ibizamini byari bigeze kuko ngo bari ku gitutu cyo gutangaza itangira ry'umwaka w'amashuri avuga ko bahuriye kan Kigali kuko ariho Sebaganwa yari ari kandi ko ari n'ayo nzira Munyakazi yanyuragamo ataha umucamanza yamubajije impamvu atabajije ukuriye Sebaganwa mu kigo REB Munyakazi yasubije ko ntacyo byari bitwaye kubaza umukozi wari ushinzwe agashami kuko ngo byari bisanzwe ko bahana amakuru umucamanza ati nka minisitiri kuki mwahuriye mu modoka munyakazi akavuga ko ibyo bitari busabe ko bahurira mu biro kuko yumvaga nta cyaha kirimo urukiko rukamubaza icyaba cyarateye sebaganwa kuvuga ibihabanye n'iby'uregwa asobanura ku bwa munyakazi biratangaje yasobanuye ko nyiri ikigo cy'amashuri ari inshuti ye ariko ko mu bihe bitandukanye yakunze kumusaba serivisi zirebana n'ibyangombwa by'ikigo cye akazimwima kandi yarabifitiye ububasha avuga ko hari ibyo kitari cyujuje urukiko rwabwiye umushinjacyaha ko bitera rubanda kwibaza impamvu Alphonse Sebaganwa adakurikiranwa muri uru rubanza kandi ariwe wakiriye ruswa ivugwa yisunze ingingo z'amategeko bwana Michel Nshimiyimana uhagarariye ubushinjacyaha yasobanuye ko uwamenyekanishije icyaha atagomba gukurikiranwa Sebaganwa ngo yagishije inama maze ahita abimenyesha ubugenzacyaha Gahima uregwa gutanga ruswa yabwiye urukiko ko akibyumva byamuteye ubwoba maze rumuhumuriza rumubwira ko kuva ari mu rukiko agomba kubushira akibaza ukuntu yagiye guha ruswa Sebaganwa bataziranye asize inshuti ye Munyakazi yavuze ko ubugenzacyaha bwamufunze mbere y'uko abazwa ku byaha maze ngo akajya abazwa ku amafaranga ibihumbi magana atanu yahaye Munyakazi undi agasubiza ko nayo yamuhaye nta n'icyo yari buyamuhere Gahima yavuze ko bamwandurije izina ry'ikigo kandi ko kuva yafungwa byamuviriyemo kurwara umutima na n'ubu ngo nta gikorwa cye gikurikirana yavuze ko no mu bindi bihe ishuri rye ryakunze gutsinda neza rikaza mu myanya ya mbere Minisitiri Munyakazi akavuga ko mbere y'uko Sebaganwa ajya gutanga ikirego yari yamubwiye ko Gahima yamuhaye miliyoni ebyiri z'amafaranga aguma kubishidikanyaho Gahima agasanga hagati ya Munyakazi na Sebaganwa bakoraga muri Minisiteri y'Uburezi bashobora kuba hari ikindi kintu bapfaga agasaba ko bagize uruhare mu kumushora mu manza no kumwangiriza izina babiryozwa abunganira abaregwa bakavuga ko iyi dosiye yagombye kuba yarashyinguwe kuko nta cyaha kirimo baravuga ko Sebaganwa ahuzagurika kandi abeshya mu byo avuga ariko hagasigara kwibaza icyateye bwana Munyakazi gusaba imbabazi Perezida Paul Kagame mu ibaruwa y'ubwegure bwe yavuze ko gusaba imbabazi ari umuco mwiza yabwiye urukiko ko ibaruwa yibumbatiye gushimira icyizere yagiriwe mu myanya ikomeye yahawe ariko no gusaba imbabazi aho bitagenze neza atsemba ko ntaho yigeze asabira imbabazi icyaha cya ruswa ubushinjacyaha bwasoje busabira bwana munyakazi gufunga imyaka irindwi muri gereza n'ihazabu ya miliyoni eshanu mu gihe gahima we yasabiye gufunga imyaka itanu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga yaba minisitiri munyakazi yewe n'inshuti ye gahima basabye urukiko ko rwazakoresha ubushishozi maze rukabagira abere ku byaha bavuga ko batakoze munyakazi araregwa ibyaha byo kubikitso mu gutanga kwaka cyangwa kwakira ruswa mu gihe byari byatangajwe ko ari we wafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga ibihumbi magana atanu icyemezo kizafatwa ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka niba nta gihindutse aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali Burundi hari abantu batabona kimwe ibivugwa na komisiyo ishinzwe kunywanisha abarundi CVR ku gutaburura ibinogo byahambwemo abantu benshi ahitwa Gikuzi muri komine Vugizo intara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi cyatangiye kuwa gatatu w'iki cyumweru Nova n'intunze umurundi uba mu mujyi wa austin muri leta ya texas inaha muri leta zunze ubumwe za amerika yanditse igitabo ku bwicanyi bwakorewe abatutsi mu majyaruguru y'u burundi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri avuka muri komine vugizo mu kiganiro na mugenzi wacu fidel nyongabo aragaruka ku byatangajwe na severe ko iperereza ryagaragaje ko uwari uyoboye komine vugizo yakoranye n'abari bashinzwe umutekano mu kwica abaturage b'abahutu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri muri iyo nzu na kabiri mu bisanzwe novuga yuko ata guverinoma yari ihari kuko uwo bavuze musanteri yaje yaje kuko musanteri yari ahasanzwe bari bamwishe ikengera cyiwe bari bacishe abapolisi bari barabishe cyangwa barahunze cyangwa bagiye hamwe n'abicanyi barya bishwe nka musanteri n'icegera cyiwe barabatutsi umenga izina rya rya musanteri mu gitabo canje rya musanteri icyo gihe yitwa niyo nizigiye icegera cyiwe salomo abo barabatutsi bari babishe hanyuma ubwicanyi bwabaye bwatanguriye ku batutsi kandi bapfuye ari benshi naho itaboneka neza mu byose beri kuyakora abicanyi baje bava nyanzarake baca mu mirwa bahitana n'abahutu twabana barambara ibyatsi abo nibo bitwa bamurere kandi nta mututsi yarimo ndibuka yuko umukuru wa severi yigeze kuvuga yuko harimo abahutu n'abatutsi sibyo ababimubariye ntibamubariye ukuri nta mututsi yarimo kandi bica abatutsi gusa uraje tuvuge nk'abo batanguriye ko gasonga ati misago yari umukatishiste n'abahungu biwe paul na leonce birizanye nangwa ndizaniye aho hantu hafi ya gasonga ati hariho tuvuge nk'imiryango hafi mirongo ibiri y'abatutsi hakizemo abagabo babiri gusa aha bariko baravuga ibishimo nivyo hariho ibishimo birimo abahutu harimo abatutsi nkakujya musozi w'iwacu tubako hariho ahantu hahambwe abatutsi batatu ndabandikako nk'ivugizo iruhande ya sandre do sante niho hazana abatutsi kwicirwaho muravuze ko ku bijyanye n'iyicwa ry'abatutsi nk'uko mwabyanditse muri icyo gitabo n'ibinogo baba bahambwemo nako umugwi severe uko ushimikira ku binogo uvuga ko byahambwemo abahutu ukavuga ko bitaboneka neza ku bijyanye n'abatutsi muri make wibaza ko kubera ngira ngo ni uko hari icyiyumviro y'uko irindwi na kabiri ari abahutu gusa bapfuye yamara irindwi na kabiri intango ya zose ni abantu baje bica abatutsi bashaka guhonya abatutsi icyo ni ikibazo gikomeye severi yari ikwiye kwiga igashyira hanze neza kuko barya abantu bari bafite icyiyumviro n'ubu baracyahari mu karere iwacu i burundi kongo mu rwanda kandi tutamenye neza ibyabaye tubyige neza tubone yuko bidakwiye kubandanya kuko bibandanya hari ingaruka mbi ku barundi bose hari ingaruka mbi ku gihugu ni ibintu dukeneye kumva neza kugira ngo dushobore kubirwanya tubirwanirize ahabona nicyo gituma severe ndize yuko yazobandanya kurondera ibishimo birimo abahutu gusa ivuga izo izorondera n'aho abatutsi bahambwe abariko barabica bashaka kubabonya kuko nta mututsi yafashwe ngo barekugwe kandi abashoboye gukira n'abashoboye guhunga gusa nk'icyo gufata abagore ku nguvu mu gwisebe mu matoza bari kubagira ivugizo ku binogo byahambwemo abantu bishwe mirongo irindwi na kabiri baravuga abapfasoni bafashwe ku nguvu ku bwanyu mwaratohoje muri icyo gitabo ku byabaye ivugizo niko mubibona oya siko ndabibona kuko izo ntibyigeze bivugwa kandi ubajije n'abanyevugizo ntibashobora kukubarira abantu bafashe ku nguvu ngo bakicwa ku bwinshi abahutukazi n'abatutsikazi ibyo gufatira abagore ku nguvu n'ibintu byaje mu ngwano z'uburundi zaje mu nyuma muri hirya gihe nta byabaye n'ibyaba byarabaye naho si ku bwinshi kugira ngo abantu bose babimenye yuko habaye icyo kibazo habaye icyo gicumuro mu kurangiza nabishaka ndababaze ni ikihe musaba umugwiseve muri icyo gikorwa uri kuragira byerekeye intererano wabuze ko uzobaza abarundi babonye ibyabaye mirongo irindwi na kabiri baba bari mu gihugu cyangwa hanze harura gushikira mu mugwi severe n'akahe kamubatera severe ko mu rwa mbere bari bafise site web aho umuntu yandika izina ryiwe niba ashaka yuko bazomubaza nari nashyizemo izina ryanje yamara ngira ngo ubu ko byahindutse niyumvira yuko batabandanya gukorera kuri iyo foromasiyo bajya bakera bari bafise kuko urambaza ikintu na kimwe yamara ntihagira umuntu ambaza nzomubarira ibyo nzi nzomubarira ibyo ndashoboye gutohoza turabashimiye yari nova n'intunze umurundi aba mu gisagara cya austin muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika yanditse igitabo ku bwicanyi bwakorewe abatutsi mu manuko bw'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na kabiri yariko aravuga ku bijanye n'umugwi ujejwe ukuri kunywanisha abarundi severe watanguye kwimbira ibinogo byahambwemo abantu benshi ahitwa Gikuzi muri komine Vugizo intara y'amakamba mu manuko bw'u Burundi ico gikorwa kikaba catanguye ku munsi wa gatatu w'indwi turabashimiye murakoze murakoze nawe tunyarukiye noneho muri kongo imiryango y'ababuriye ababo mu isanganya ry'iriduka ry'ibirombe bicukurwamo zahabu ikamituga muri teritwari ya mwenga yatangiye guhabwa imfashanyo y'ibanze cyakora imiryango ya sosiyete sivile iravuga ko ibyo bidahagije ahubwo ubutegetsi bugomba guhagurukira iyubahirizwa ry'amategeko agenga ubucukuzi mu rwego rwo gukumira ibiza nk'ibyo umunyamakuru wacu temisitokire mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru kuva kuri uyu wa gatatu ni ukuvuga hafi nyuma y'icyumweru risanganya ribaye nibwo iyo nkunga ingana n'amafaranga miliyoni cumi n'esheshatu ya kongo yatangiye gusaranganywa imiryango yabo bose babuze ababo nk'uko tubikesha imwe mu isoko z'ijwi rya Amerika iyo nkunga yatanzwe n'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo irasaranganywa hagendewe ku mubare wabo umuryango wabuze aho wabuze umuntu umwe ugenerwa ibihumbi magana abiri by'amafaranga ya Kongo ni ukuvuga amadolari ijana ya Amerika ayo nayo akaba ari ayo kubafasha gutegura ikiriyo cy'ababo babuze ndetse no gusibuka abahawe iyo mfashanyo barashimira ubutegetsi ariko kandi bakabusaba gukomeza kubaba hafi kuko abo babuze aribo bari batunze imiryango nageze hano ku biro bampaye imfashanyo ndashimira abayobozi batugeneye iyi nkunga nta kindi navuga gusa imana imuhira uruko ridashira
badushyikirije ibihumbi magana atandatu by'amafaranga ya kongo ku bantu batatu twabuze ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi twishimiye tugiye kubona iyi mfashanyo turashimira ubuyobozi ndetse n'abaturanyi badufashe mu mugongo nakiriye ibihumbi magana abiri ndashimira abo bose baduhaye iyi mfashanyo ariko kandi bakomeze kutuzirikana kubera ko hari abagore hari abana ndetse n'imiryango migari basize kugeza kuri uyu wa gatatu mu barenga mirongo itanu baburiye ubuzima muri ibyo birombe bitatu biri ahazwi nka detroa mu mujyi wa kamituga imibiri makumyabiri niyo yonyine yari imaze kuboneka iyo yose yashyinguwe mu mva rusange hafi aho ni igikorwa cyari kiyobowe na minisitiri ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku rwego rw'intara ya kivu y'epfo bwana vena buhume muhigirwa ndetse na minisitiri w'ubuzima bwana cosmos kusimwa bishisha nyuma y'aho gushakisha imibiri byagendaga bigorana bitewe n'ubujyakuzimu burebure bw'ibyobo baguyemo aba bategetsi bombi bategetse ko icyo gikorwa gihagarara n'ubucukuzi muri ibyo birombe burafungwa minisitiri burume akaba yavuze ko ibyo ari nako bizagenda ku bindi birombe byose bitujuje ibisabwa hirya no hino mu ntara icyakora kugeza ubu imwe mu miryango itegamiye kuri leta ikorera muri teritwari ya mwenga iranenga uburyo ubutegetsi bwitwaye muri izi ngorane abaturage ba kamituga bahuye nazo uyu ni bwana eritiye mukamba mwene mwinyi uyobora umuryango uharanira iterambere ry'abatuye mwenga la population voudrait à tout prix voir le gouverneur de province descendre à kamituga uko byamera kose abaturage bakabaye barabonye guverinera z'akamituga kubihanganisha ntabwo tuzi mu by'ukuri ibindi byihutirwa yari afite bimubuza kuza kamituga ikindi kugeza ubu nta mutegetsi n'umwe ku rwego rw'igihugu wageze kamituga ahubwo gusa barirwa bavugira ku maradiyo ngo barimo gushakisha amafaranga yo kuza kamituga ibyo byose birababaje ressources pour descendre à Kamituga et tout ça c'est malheureux yaba iyi miryango ndetse n'ababuriye ababo muri iryo sanganya ariko bagasaba ubutegetsi guhagurukira kurinda ubuzima bw'abakora mu birombe by'amabuye y'agaciro inaweza kuwa mzuri tupate byakabaye byiza hashyizweho uburyo butuma tubona ibikoresho by'akazi ikindi inzego bireba zigomba gufasha abakora umwuga w'ubucukuzi zibaha ubumenyi kugeza ubu abenshi ntabwo bize ariko nibura bahabwa ubumenyi butuma basobanukirwa ngo ikirombe kimeze uko cyakorwamo cyangwa nticyakorerwa
nous demandons euh, aux services étatiques de faire appliquer la loi parce que turasaba inzego za leta gushyira mu bikorwa iby'amategeko ateganya kubera ko itegeko ribuza abacukuzi gakondo kurenga metero hagati ya makumyabiri n'eshanu na mirongo itatu z'ubujyakuzimu ariko kugera kamituga murahasanga hari ibirombe bifite ubujyakuzimu bugera ku kilometero n'igice birababaje kuba ibyo bikorwa inzego za leta zirebera sous l'impuissance des services étatiques de l'etat nkibutsa ko isanganya yabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize mu gihe benshi bavuga ko iryo riduka ryatewe n'imvura yamaze hafi amasaha atanu igwa hari n'abavuga ko imiterere ya byinshi mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro nayo ubwayo idatanga umutekano ku bacukuzi atari n'aha mu ntara ya Kivu y'Epfo gusa amasanganya nk'ayo mu birombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo akunda kuba kandi agahitana ubuzima bwa benshi Temistokre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda Nshuti muduteze amatwi ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya Amerika ndashimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya korona ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema amajwi yashyizwe hamwe na fasiri gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi wabafashije kuyakurikira tubifurije mwese amahoro n'amahirwe muri byose n'ubuzima buzira umuze mukomeze rero kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona